Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano i Washington muzindukanye na Joy Diane Ninahazwe giye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukayahera ko yagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
mwaramutse Diane namwe muduteze amatwi muri aka kanya turahera muyavugwa muri afurika abategetsi muri kenya barahaye ubwenegihugu abantu igihumbi n'amajana atandatu bo mu bwoko bw'abashona bari bamaze imyaka mirongo itanu mu gihugu batagira igihugu begukira abashona bagerereye muri kenya mu myaka hafi mirongo itanu nk'abamisiyoneri bavuye muri zimbabwe na zambia ku butumire bwa perezida yashinze igihugu cya kenya ariko bamwe bavuga ko abo bashona bagifise ibibazo n'aho bamwe bagiye kuzohabwa uburusho robert waweru wo mu ishyirahamwe ryigenga riharanira hagati ka muntu na demokarasi muri kenya avuga ko abo bantu bamaze igihe kirekire baribagiwe ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu afurika irimwo abantu hafi ibihumbi amajana indwi na cumi na bitanu batagira igihugu begukira ubwoko bw'abashona buciye bugira ubwa mirongo ine na gatanu mu moko agize igihugu cya kenya muri afurika kandi abategetsi bo muri leta ya unity muri sudani y'ubumanuko bavuga ko abantu bashika ku ndwi bamenyekanye ko bapfuye inyuma y'imyuzure yatewe n'imvura yateye imihana y'abanyagihugu muri komine ya mayindite ni mu minsi iheze iyo myuzure yakwiye mu ngo y'imiryango hafi amajana ane aho mirongo icenda ku ijana by'ubutaka muri iyo komine bwatewe n'amazi umukuru w'iyo komine ya mayindite gaturake nyange yabwiye ijwi rya amerika ko haruhande y'abo bantu ndwi bapfuye abandi cumi n'indwi bakomowe n'inzoka avuga kandi ko imiryango hafi amajana ane yahungiye mu bice bikirurutse bahunga amazi kandi ko inka zabo amajana atanu n'intama amajana atatu byahafiriye gaturuwake nyange ahamagarira amashyirahamwe y'abagira neza na leta kwihutira gufashisha abanyagihugu ibifungurwa uburaro hamwe n'imiti kugira bakingigwe kwandura indwara zitandukanye
Washington ijwi rya Amerika mu makungu perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani yaratangajije ku munsi wa mbere ko yatoye umukenyuro wo gutururuza abatalibani mu bitero byabo muri ico gihugu mu gihe hibonekeza ko abatalibani bariko bariyagurira uturere mu gihugu perezida Ashraf Ghani yabwiye abashingamateka ko uwo mukenyuro mushasha mu by'umutekano uzohindura vyihuta ibintu ku rubuga rw'intambara ku buryo mu mezi atandatu umutekano uzoba wagarutse perezida gani avuga ko igisirikare kizorwanira gukingira ibibanza bikomakomeye by'igihugu igipolisi gicungera umutekano mu bisagara nayo iperereza rikorane n'abanyagihugu bafise ibirwanisho mu kurwanya abatalibani binyegeza muri bo perezida gani yasabye abashingamateka gufasha guhimiriza abanyagihugu bafashe abajejwe umutekano kandi akavuga ko abatalibani batazigera baja mu biganiro by'amahoro kiretse habaye igihindutse ku rubuga rw'intambara muri leta z'ubumwe za amerika buramatare wa leta ya new york yavuze ejo ku munsi wa mbere ko abakorera iyo leta mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu ku butaka no mu mazi babwirizwa kwicandagisha umugera wa korona atari ivyo bakazoza barapimwa buri ndwi buramatari andrew kuomo avuga ko iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro inyuma y'umunsi amerika izohimbaza umunsi wahariwe abakozi ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kw'icenda kuza iyi ngingo izofata abakozi barenga ibihumbi mirongo irindwi benshi muri bo baza baramaze gucandagwa ni nyuma y'aho mu ndwi iheze perezida joe biden yategetse ko abakozi ba leta ya amerika ku rwego rw'igihugu aho bakorera hose babwirizwa nabo nyene gucandagwa
aloise bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika incamake y'igice ca kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo uno munsi kwa kabiri mu burundi haratangura inama iza guhuza abashiki abashikiranganji bajeje ubutunzi mu bihugu vya afurika bitandukanye hamwe n'indongozi zamwe mu mabanki nyafurika intumbero y'iyo nama ni akaryo ko guca irya n'ino na cane cane gutora inyishu zirama kugira ngo ubutunzi bwa afurika bwisunonore muri rusange uyu ni larisa dushime ni umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta mu burundi no gutunganya ubutunzi bw'igihugu hakurya mu burundi mu rwanda leta y'ico gihugu n'iya tanzania vyaraye bisinya amasezerano atandukanye arimwo ayo gufashanya n'ubutunzi ano makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika nayo ndabice ku masonga nkitangura perezida wa tanzania samia saluhu hassan arabandanya urugendo rw'akazi mu rwanda ejo we n'intumwa ziwe bari kumwe bashize umukono ku masezerano y'ubufatanye na leta y'u rwanda mugenzi wacu asumta kabuyi yadukurikiraniye ino nkuru ari kigali mu rwanda kuri uyu wa mbere nibwo perezida wa tanzania yatangiye uruzinduko rw'iminsi ibiri mu rwanda rugamije gukomeza kunoza umubano w'ibihugu byombi akigera mu rwanda umukuru w'igihugu wa tanzania yakiriye na perezida w'u rwanda paul kagame abakuru b'ibihugu byombi bagiranye ikiganiro mu muhezo ikiganiro cyakurikiwe n'isinywa ry'amasezerano ibihugu byombi byagiranye amasezerano atatu yasinywe harimo agamije kunoza ubufatanye mu burezi kunoza ibyerekeranye n'abinjira n'abasohoka ndetse n'ubufatanye mu gukurikirana ibirebana n'ibikorwa by'imiti n'ikoreshwa ryayo yasinywe na baminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi hari kandi amasezerano yasinywe na baminisitiri bashinzwe iby'ikoranabuhanga amasezerano yerekeranye no kwifashisha ikoranabuhanga mu itumanaho uru rugendo rwa perezida wa tanzania mu rwanda benshi bari bishimiye ko aba bayobozi b'ibihugu byombi bagaruka cyane ku bigendanye n'ubucuruzi abikorera bo mu rwanda bavuga ko ibicuruzwa byabo biva cyangwa bijya mu mahanga ibingana mirongo cyenda ku ijana byose binyuzwa mu gihugu cya tanzania perezida kagame mu ijambo rye yagaragaje ko we na mugenzi we biyemeje ko uruzinduko rwa perezida wa tanzania mu rwanda rugera ku nyungu zifatika kandi rukongera no kuvugurura umubano w'ibihugu byombi This also gives new impetus to key infrastructure and investment.
uru rugendo rurongera izindi ngufu mu mishinga y'ibikorwa remezo n'ishoramari ryungura impande zombi by'umwihariko inzira ya gari ya moshi uruganda rw'umusaruro w'amata ndetse n'ibikorwa remezo bigezweho ku byambu u rwanda rwiteguye gukorana bya hafi n'abavandimwe ba tanzania mu birebana n'umuryango wa afurika y'uburasirazuba ndetse no hanze yawo perezida kagame kandi yavuze ko u rwanda rwiteguye gushyira imbaraga mu bikorwa byo kuzahura ubukungu bw'ibihugu byombi ndetse n'akarere byazahajwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda naho mugenzi we wa tanzania madamu samia suruhu hasani we yavuze ko igice kinini cy'ibiganiro bagiranye cyashimangiye gukomeza imigenderanire myiza mu by'ubukungu lakini kubwa tu kukubaliana ni kukuza ushirikiano zaidi kwamba tanzania na rwanda
ariko ahanini ni ubutunzi iterambere no gufashanya mu byerekeye ba rwiyemezamirimo uburyo tubanye neza haracyariho uburyo bwinshi bwo gukoreramo ku nyungu zacu twese ikindi ni umuhanda wa gari ya moshi muzi ko twebwe muri tanzania uwo mugambi tuwusangiye n'ibindi bihugu byinshi n'u rwanda rurimo kandi hasinywa amasezerano ajyanye n'uwo mugambi aha nagira ngo nshimire u rwanda ko muri imbere yacu ariko natwe twarabihagurukiye uyu muyobozi yanasobanuye ko igihugu cye cya tanzania kizafatanya n'u rwanda mu kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda no gusaranganya imiti y'iki cyorezo abikorera bo mu rwanda bishimira uruzinduko bagaragaza ko ruzasiga ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi bugenda neza ntagengerwa teoneste umuvugizi w'urugaga rw'abikorera mu rwanda yabibwira dijwi rya amerika iyo ubona abakuru b'ibihugu baganira bafata ingamba zo kugira ngo barusheho guteza imbere ubucuruzi bihita bitanga icyizere mu bacuruzi kandi burya mu bucuruzi icyizere nicyo cy'ingenzi ikindi kandi ni uko tubona ko n'imishinga migari bagenda baganiraho ubona nayo ari igamije kunoza imihahirane imigenderanire y'abantu icya mbere tuvuga yuko garamusi iramutse tuje yagabanya igihe ibicuruzwa byamaraga mu rugendo kuko ibiri bwihute kandi ikanafasha n'umuntu kuba yizeye ko iri bugere aho ijya wenda igihe kamyo ivuga ngo iri buze gupfumuka iraza gutinda mu nzira mbere y'uko asubira mu gihugu cye kuri wa kabiri biteganijwe ko asura icyanya cyahariwe inganda kiri masoro mu karere ka gasabo uruzinduko rwa perezida samiya mu rwanda ni urwa kane agiriye mu bihugu byo mu karere ka afurika y'iburasirazuba ni inyuma ya uganda yasuye mu kwezi kwa kane kenya yagendereye mu kwezi kwa gatanu n'uburundi yari arimo mu kwezi gushize kwa karindwi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuve mu rwanda tuja mu burundi ahava hatangura mu masaha ari imbere inama ihuza abashikiranganji bajejwe ubutunzi mu bihugu bitandukanye vya afurika hamwe n'abayobozi bakuru b'amabanki y'ibihugu bitandukanye vyo kuri uwo mugabane umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ikigega ca leta y'uburundi no gutunganya ubutunzi bw'igihugu buhava butanguza iyo nama ariwe larisa dushime yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije ku ntumbero nyamukuru y'iyo nama yongera amubwira abaza kuyitabira ni inama ihuza abashikiranganji bajejwe ubutunzi hamwe n'abayobozi bakuru b'amabanki y'ibihugu bitandukanye vya afurika hitezwe abo bashikiranganji hamwe n'abo bakuru b'amabanki bagera n'abasanzwe ari abahanuzi babo bagera ku majana atatu hamwe iyo nama izuba ku ruhande rwa ngurukanabumenyi twavuga ko twakwita ngurukanabumenyi hamwe ahandi urundi ruhande hariho abazoba baramaze bamaze gushika mu burundi iyo nama bashobora kuyikurikira amaso mu yandi n'iteka ridasanzwe mu gihugu cacu ciza c'uburundi kuba catunganije iyo nama mpuzamakungu n'iteka kandi no kuri afurika yose murashobora kutubwira abatetsi bamaze kwitaba iyo nama abamaze gushika mu burundi bangana iki muri iki gihe ubu kuri uno munsi twari twiteze abashika kuri mirongo itandatu aho hakaba harimo abo twakwita abahanuzi hakaba harimo abakuru b'amabanki hakaba harimo n'abashikiranganji bava mu bihugu bitandukanye bya afurika ariko muri rusange twiteze abashika mirongo umunani na batatu bavuye hanze y'igihugu c'uburundi kandi nibo tuzonakira hanyuma hakazoba n'abo bazokurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi bashika amajana abiri na murashobora kutubwira imigambi nyamukuru intumbero iyo nama ni iyihe intumbero y'iyo nama ni akaryo ko guca ijya n'ino na cane cane gutora inyishu zirama kugira ngo ubutunzi bwa afurika bwisununure muri rusange kubona iyo nama ibereye mu burundi muri iki gihe mubiha insiguro nke mu bushanje bwanyu kubona iyo nama ibereye mu gihugu cyacu cyiza c'uburundi isiguro twobiha ni uko nyakubahwa umushikiranganji ajejwe igiga ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu niwe yari asanzwe ari umukuru w'iyo nama muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe niko karyo uburundi bwahawe bwaronse iryo teka ryo gutegura iyo nama kugira ngo ishobore kubera mu gihugu cyiza cyacu c'uburundi larisa dushime umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ikiga ca leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika tuzobatera akamu iyo nama imura kugira ngo mutubwire ukuntu ibikorwa vyayo biriko biragenda murakoze cyane frederic katwizera ko inama izogenda neza kuko turaniteze n'abo twokwita abakuru baserukira ibyo bihugu muri banki nkuru y'isi yose n'abaserukira ibyo bihugu mu banki mu kigega mpuzamakungu fmi kandi na mwebwe murashobora kuzoyikurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi tuzoshiraho umurongo umuntu wese ashobora gukurikira iyo nama murakoze cyane rwose murakoze
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
tukivuga ku yagezeho k'igihugu cy'u Burundi inama nshingamateka yaraye itanguye ikiringo cayo kigira kabiri cuno mwaka umukuru wayo yavuze ko abashingamateka bari bamaze ukwezi kose hagati mu gihugu kubonana n'abanyagihugu bakaba baganiriye cane cane ku kibazo c'umutekano muke wasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru abandanye n'ino nkuru igice ca kabiri cy'ibikorwa by'inama nshingamateka catangujwe kuri uyu wa mbere kizomara amezi ane abashingamateka bari bamaze ukwezi mu kiruhuko muri ico kiringo niyo bafata umwanya wo kwegera abanyagihugu babatoye kugira ngo babatume ibyo bagona maze abatowe babifatire ko mu gutora amategeko aha umukuru w'inama nshingamateka daniel geras ndabirabe yibukije ko bageneye intara cumi n'imwe kuri cumi n'umunani zigize igihugu aho baciye hose bashimikira ku kibazo cy'umutekano no kwitandukanya n'abagizi ba nabi nk'uko geras daniel ndabirabe yabivuze mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe ati igihe twahura n'abanyagihugu twarashimikiye cyane kubahimiriza ngo babungabunge amahoro n'umutekano kubana neza mu bumwe kubaha inzego zatowe kuva hasi gushika ku mukuru w'igihugu kubahiriza amategeko twaragiranye inama kandi n'abatware indongozi zitandukanye abakozi bo mu bisata byigenga abadandaza uwaruka abaserukira imigambwe n'abaserukira amashengero atandukanye ubutumwa bwari bwa bundi nyene bwo kurwanya umwasi no kubungabunga amahoro n'umutekano intara zagaragayemo umutekano muke hakicwa abantu barenga mirongo irindwi mu mezi atatu aheze nk'uko amatoza y'igipolisi yavyanye ni muramvya mwaro igisagara ca bujumbura na rumonge aho hose abashingamateka barahagendeye umukuru w'inama nshingamateka yongeye ko kuba nasiguriye abanyagihugu ivyerekeye iterambere ry'amakomine no kwandikisha amatongo muri komine ati kabaye akaryo ko gusubira kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu kubahamagarira kuja mu makoperative gukoresha neza uburyo bw'igihugu kwandikisha amatongo mu makomine yose y'igihugu kwitaho uburimyi no guca imikobeko ku misozi kwitegurira kudasubira kuragira ku misozi ahubwo kororera ibitungwa mu mpongore kuva mu kwezi kw'icumi kurwanya ibiyayuramutwe mu rwaruka kurwanya ikiza c'umugera wa korona no kunywanisha abarundi biciye mu mugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe umukuru w'inama nshingamateka yasiguye ko icatumye bashimikira ku mutekano ari uko hamaze iminsi hibonekeza ibitero mu gihugu bigahitana abanyagihugu b'inzira karengane avuga ko abanyagihugu babwirizwa kurikanura kugira ngo bagwanye umwansi kubwiwe abagizi ba nabi badafise ababafasha mu kibano nta mutekano bohungabanya mu kiringo cy'ibikorwa batanguye kuri uyu wa kane biyemeje gutora amategeko atandukanye arenga cumi n'atanu harimo gusubira mu itegeko rigenga igipolisi iryo gutoza amakuru n'amatagisi n'ibindi Pierre Claver nkuru Kigali ku bwishwi ry'Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imbere yo guhana agahindukira tubanze tunyarukire muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bamwe mu banyagihugu baba muri teritwari ya fizi iri mu ntara ya kivu y'epfo bahangayikishijwe no kutagira amabarabara meza iki kibazo kikaba kiriko gituma bifashisha za moto mu gutwara ibiziga by'abantu babo baba bashengeye kuko bimwe mu bice by'iyo teritwari atamodoka zihagera ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari mu rusenda munyuze muri iri barabara ry'itaka riri muri teritwari ya fizi bakunze kwita rute nasiyonari nimero 5 rihuza iyi teritwari n'intara ya tanganyika ndetse n'iy'amanyema usanga hari aho ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika ahandi naho ryarasenywe n'amazi y'imvura n'ay'imigezi ndetse hari aho usanga ibiraro byarakundutse kubera iki kibazo bamwe mu baturage bifashisha amamoto n'amato mu gutwara abantu n'ibintu kuko nta modokari zitwara abantu hagati ya fizi na uvira niyo mutabazi etienne ni umumotari ukorera muri iyi teritwari ya fizi yasobanura ijwi rya amerika ko kubera uburyo imihanda yangiritse imoto zabo arizo zikora akazi mbangukiragutabara zokoze ko gutwara bitabye imana ukuntu rero batwara ibiziga barafata bagashinga ibiti bibiri bagaca bafata bakikorora amaboko bagaca bakicarika bagaca bacyambika ibotini bagaca bazingira mu kireta bagaca babohera ku moto bagaca bicarika bya ku muntu umenga akomeye nuko rero batwara ibiziga kubera iki mutwara ibiziga ku mamoto cyane urubona none amamodoka asibona mwiri barabara ari ugahita se nicyo gituma rero babitwara kubera atanuzenya urabona atabarabara amambiransi urabona nahita kandi nk'umuntu yaguye imisisi ateza kugenza aza gushika iyabo yaguye nimba bari bukavu nimba bari hehe akagenda na moto ari ikiziga baboshe ni imisipi nyene etienne matana ni umuturage wo mu bibogobogo ashimangira ko kubera kutagira imihanda inyuramo imodoka abantu babo baba baguye mu bitaro bikuru by'ibaraka barinda gukoresha za moto mu gutwara imirambo abantu iyo baguye mu mishashano bita za baraka cyangwa se hirya za baraka za karunja hehe imirambo tuyihambira ku mamoto hari ukuntu bashyira ibiti ku mamoto bagahambiraho umurambo bakawicaza ukibwira ko ari nk'umuntu wicaye kumbe ni umurambo ukawambika amasashe ugahita muyizamura ku mamoto mwarenga rero mu karere mu bigobogo ubwo turenze mu bigobogo hari ahandi hataba imihanda na moto itabasha kugera aho rero nta yindi shwa iba ihari ni uguhambura mugakura umurambo kuri moto mukongera mukazana ibipoyo mukawikorera kugeza muwugejeje mu rugo kuko niko dutransporta imirambo tuyikura epfo tuyigeza za baraka tuyigeza iwacu mu karere mu bigobogo mukambiro waseka nawe ni umuturage w'umukongomani avuga yuko kuvana umurambo ahitwa salamabira bawujyanye mu mujyi wa bukavu bibahenda kuko ari urugendo rw'iminsi ibiri kuri moto bishyura umumotari ibihumbi magana arindwi by'amakongomani hafi amadolari magana arindwi jackson ku bw'imana aheruka gutwara ikiziga akivana ku bitaro bikuru bya ntunda akijyanye kabumbi nawe agaragaza yuko gutwara umurambo kuri moto bihenda icyo rero ko ndagana ngo barampamagara ati motari ngwino dutware ikiziga ndavuga ati kirahari atego kiriho bamaze kukinyereka nabakiriya nishaki ndabacimba mirongo itanu kuva ibaraka gushika buku ndagishyira ku moto ndagitekera ndagitwara ikindi gaga ubundi kwari inundu kirapfa barahiga umumotari agitwara barabura kubera yari amaze nk'umuntu ameze nk'ununuka icyo gihe ndabicaye amera nishaki ndamutwara ndamushikana ahantu bita kabumbe aha naramuboshega ku moto ndamushyira ku moto ndaboha n'imipira hanyuma ndamushikana aho banteze aho kumushikana bameze ibihumbi mirongo ine umuyobozi wungirije wa teritwari ya fizi madame menzeyimana avuga yuko iki kibazo cy'uyu muhanda wa teritwari ya fizi bakigejeje ku mukuru w'intara ya kivu y'epfo kandi nawe yababwiye ko yakigejeje ku buyobozi bukuru bw'igihugu gusa ubuyobozi bukuru bw'intara ya kivu y'epfo binyuze mu kigo gishinzwe imihanda buri gukora ibarabara ryo muri ruwanga ryafunzwe n'amazi y'ikiyaga cya tanganyika kugira ngo imodokari z'amakamyo ziboneho zinyuza ibidandazwa bijya muri fizi mwomenya yuko atari muri teritwari ya fizi yonyine hari iki kibazo cy'imihanda yangiritse ahubwo no muri teritwari ya uvira na warungu hari iki kibazo cy'amabarabara yapfuye aho abagenzi bajya mu mujyi wa bukavu bavuye uvira bamwe barinda kunyura mu bugarama mu rwanda aho kunyura mu ibarabara ry'itaka rya ngomo rihuza akamanyura na bukavu vedasi ngabo ku bwaradiyo ijwi rya amerika mu rusenda mu ntara ya kivu y'epfo bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya rugaragwa de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominote la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
radiyo y'ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu bya kino gitondo n'ibiganiro byari biremeshejwe na jowe diane ninahazwe dushimire abagize uruhara bose mu itegurwa ryabyo muri bo harimo edi rwema yari aduhagarikiye na fasile gebehu yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tuyifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha ahaje turongera mu masaha ari imbere It's a MP record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yeah.
furaha amani umoja na upendo dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara upendo, vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Dr. Mash Production.